ili News with America. ijwi rya amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane tariki zitandatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuri mikoro muri kumwe nanje fidel niyongabo ishyirahamwe ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu burundi rikorera muri canada ririyamiriza ibikorwa vyo kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze iminsi bikorwa n'umugwi severe emmanuel nkurunziza atwara iryo shirahamwe avuga ko uwo mugwi ufise intumbero za politiki severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri yatanguye bifasha ibikorwa vyo kwitoza vya CNDD kubera umwe wese yarahira uwamugabiye yamara pia kravenda yicariye arongoye umugwi severe wese ko abibona mu mezi ari imbere severi zokwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura abaremerewe ukuri kofasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga
imbere yuko dushika kuri iyo nkuru hamwe n'izindi nkuru tubafitiye tubanze dutega amatwi mugenzi wacu arayisi bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fidele turahera aha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida donald trump ntagikuwe ku mwanya w'umukuru w'igihugu inyuma yo kwezwa na sena ejo ku munsi wa gatatu ku byaha bibiri inama nshingamateka yari yaramwegetse ko yegejwe mu gihe hasigaye amezi icenda imbere y'uko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icumi na kumwe aho perezida trump arondera manda ya kabiri mu kibanza cy'umukuru w'igihugu perezida trump yamye avuga ko abademokarate bamye barondera kumukura ku butegetsi muco yise uguhigwa nk'umurozi ubu naho arashobora kwigamba avuga ko yabatsinze trump ahaye abaye umukuru w'igihugu wa gatatu mu myaka amajana abiri na mirongo ine n'ine ya kahise ka amerika yegetswe ko ivyaha n'inama nshingamateka ariko mu nyuma akezwa na sena akagumizwa ku butegetsi abaye kandi umuperezida wa mbere wa amerika yejejwe ariko akazosubira kwitoza kugira arongore iyindi manda ya kabiri ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ririko rirasaba imfashanyo y'imiliyoni amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha gukinga k'umugera wa Ebola udatandukira isi yose menshi muri ayo mafaranga azofashishwa ibihugu bifise ibisata by'amagara y'abantu bitishoboye kugira bakingire abanyagihugu bavyo mu mezi atatu OMS ivuga ko abantu ibihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atatu na mirongo itandatu na batatu bamaze kwandura abandi amajana na mirongo icenda bakaba bamaze gupfa mu bushinwa hamwe n'abandi ijana na mirongo icenda na n'umwe bamaze kwandura hanze y'ubushinwa umuyobozi wa oms tedros adenome gebreyehusi ashikiriza ko abantu abantu botekana ntibagire ubwoba ko hari ibiriko birakorwa kugira uwo mugera uhagarikwe
washington ijwi rya amerika perezida wa kenya yashikirije ko ibihugu vya afurika bikwiye guhabwa umwidegemvyo wo guhitamwo nimba vyogirana imigenderanire na leta z'ubumwe za amerika canke n'ubushinwa agabisha ibihugu rutura ku isi gushaka gucanishamwo umugabane wa afurika perezida uhuru kenyatta yabivugiye ejo ku munsi wa gatatu mu rugendo arimwo aha i washington aho hanurwanurwa ko amerika ishaka kuganira na kenya ku masezerano yo guhanahana ibidandazwa mu bwisanzure perezidansi ya amerika yashikirije ko trump ategekanya kuvugana na kenyatta ku migambi mishasha yo kugiranira imigenderanire mu gisata c'ubudandaji naho umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo azokora urugendo rwa mbere mu karere ka afurika ko munsi ya sahara byatangajwe n'ubushikiranganje arongoye ejo ku munsi wa gatatu pompeo azogendera senegale angola na etiyopiya kuva ku itariki ya cumi na gatanu gushika cumi n'icenda z'uku kwezi kwa kabiri aho azobonana n'abakuru b'ivyo bihugu pompeo atekanya kandi gushikiriza ijambo ku cicaro c'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika i adis abeba muri etiyopiya amatora y'umukuru w'igihugu muri burkina faso hamwe n'ay'abashingamateka azotunganywa ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri z'ukwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka wa bihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko byashyikirijwe na leta ejo ku munsi wa gatatu perezida roke marke christian kabore azosubira kwitoreza iyindi manda muri ico gihugu co muri afurika y'uburengero gihanzwe n'imirwi y'iterabwoba kabore yagiye ku butegetsi muri bibiri na cumi na gatanu aba perezida wa mbere yatowe kuva blaise compaore yirukanywe ku butegetsi n'imyiyerekano y'abanyagihugu inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi yari amaze atwaza igitugu
washington ijwi ry'amerika leta z'ubumwe za amerika zizotangura gushyira mu ngiro amategeko abuza abimukira b'ibihugu bimwe bimwe kwinjira muri amerika ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri trump leta ya trump ivuga ko izo ngingo zafashwe ku mvo z'umutekano wa amerika ibihugu vya birimaniya eritrea kirgisitani nigeria sudani na tanzania byongewe ku rutonde rwa mbere rw'ibihugu vyegwa n'iyo ngingo navyo byari irani libiya somaliya siriya yemene venezuela na koreya ya ruguru abanyagihugu b'ivyo bihugu bitandatu vyongewe ko ntibazohabwa viza z'ubwimukira kiretse batanze ibisobanuro bihagije ariko viza zikazobandanya zihabwa ba mukerarugendo abikorera utwabo hamwe n'abaza kwivuza aha muri amerika nayo muri malawi perezida mutarika ya- yategetse abashingamanza biwe kunguruza ku ngingo sentare yafashe ku munsi wa mbere y'uko ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi ihe- yabaye bifutwa hagatunganywa ayandi
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye ku yerekeye u rwanda aho urwego rujejwe itohoza ry'ibyaha mu rwanda rib rutangaza ko rwatanguye iperereza ku munyamabanga wa leta mu bushikiranganji bw'ubutungane ajejwe ibwirizwa nshingiro mu kamana olive yari amusabye guca mu cuma gisaka abinjira mu nyubakwa ya grand pension plaza mu gisagara cya kigali aho kubikora akamusunika akagwa hasi umuvugizi w'ubwo rwego yabwiye ijwi rya amerika ko uwo muyobozi akurikiranwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ibindi kuri iyi nkuru twumviriza mugenzi wacu asumuta kaboye kuri uyu wa mbere nibwo ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe ubutumwa buvuga ko minisitiri wizeyimana evode yahiritse umudamu ukora mu kigo gicunga umutekano cya yisiko akikubita hasi ababonye ibyabaye bavuga ko uyu mudamu yaba yarasabye minisitiri wizeyimana evode kunyura mu cyuma gisaka mbere yo kwinjira mu nyubako ya pension plaza iri mu mujyi wa kigali ariko minisitiri ntabikora ahubwo agahirika uyu mudamu akitura hasi nyuma y'umunsi umwe iyi nkuru imaze gusakara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga urwego rw'ubugenzacyaha ribu gutangaza ko bwatangiye gukora iperereza kuri iki cyaha umuhoza marie michel uvugira uru rwego yabibwira dijwi rya amerika yego n'ibyo bikorwa by'iperereza byaratangiye ubundi si ikintu kiba cyabereye mu ruhame nka kuriya kiba kisaba iperereza nta kintu na kimwe kidasaba iperereza kugira ngo umenye ukuri kuko ibintu byagenze iperereza ni ngombwa ushobora kubikora mu bikabera mu muhanda ariko mu muhanda nta mugenzacyaha uhari uri tayari guhita akora iperereza niyo yaba hari ubu nawe yafatwa mu rwego rw'umutangabuhamya iperereza ni ngombwa cyane ubwo ni icyaha ki- akurikiranyweho ni ugukubita no gukomeretsa icyo cyaha gihanishwa iki kiramutse kimuhamye icyo cyaha uraza kugisanga mu ngingo y'ijana na makumyabiri na rimwe igitabo giteganya ibyaha n'ibihano mu rwanda igihano ni hagati y'imyaka itatu kugera kuri itanu nyuma y'amasaha asaba imbabazi ndetse avuga ko ibyabaye bitari bikwiye ubwo butumwa bwagiraga buti ndicuza nkomeje ku byabaye ntabwo byari bikwiye kuri jye nk'umuyobozi ndetse n'umukozi wa leta namaze gusaba imbabazi umukozi wa yisiko ndetse n'ubu nzisabiye mu ruhame nzisaba abantu bose muri rusange amubabariye ashobora kutamusaba indishyi z'akababaro ariko ibikorwa by'ikurikirana ntabwo imbabazi zibikoraho kuri uyu wa kabiri kandi ikigo yisiko cyatangaje ko wizeyimana yahuye na madamu oliva ari kumwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete ku cyicaro gikuru cya yisiko mu rwego rwo gukomeza gusaba imbabazi ku ikosa ryakorewe oliva ari mu kazi ke mu rwego rw'ubugenzacyaha kugeza ku myaka itanu asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuze mu burundi aho ishyirahamwe ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu burundi rikorera muri canada ase genocide canada ryiyamiriza ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu myaka iheze bimaze iminsi bikorwa n'umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu rwandiko ryashize ahabona iryo shyirahamwe ry'abarundi ribona ko uwo mugwi uhengamye kuko uvuga ko werekana ibisigarira by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa kandi hari abatutsi bishwe mu yindi myaka nk'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abo barundi basaba leta kwitondera ico gikorwa kugira ntigicanishiremwo abanyagihugu mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru igikorwa c'umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ntikivugwa ko rumwe ishami ryishinze kurwanya ihonyabwoko mu burundi ase jenoside rikorera mu gihugu ca canada ririyamiriza ibikorwa vy'uwo mugwi ni mu gihe uwo mugwi umaze iminsi wegeranya ibinogo rusangi biri mu ntara zitandukanye z'igihugu ahashinguwe abantu bishwe mu mahano igihugu cagiye kiracamwo Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa Ase Genocide Canada aranegura ko uwo mugwi severe uhengamye kuko ku bwabo werekana ibinogo rusangi hamwe n'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri gusa umwaka severe uvuga ko hishwemwo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu nkurunziza ati severe ushaka kwerekana ko hishwe abahutu gusa kandi atari vyo nk'akarorero mu gice ca karuzi aho mu mpera z'uku kwezi kwa mbere kwa bibiri na mirongo ibiri bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu gihumbi n'amajana na mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana na mirongo icyenda na gatatu intara ya karuzi ibara ryaguye hari nk'amakomine asigaye atamututswe avugwamo na cane cane mu ntara zo hagati mu gihugu eka karuzi gitega muramvya n'ahandi hose za hakuru hakuru tutibagiye za ruyigi kayanza ikorana nk'igihugu cose akaba arico gituma rero twe twahakanye yuko severe ibandanya ibesha amakungu ibesha n'abarundi ivuga yuko iriko irerekana ahahambwe abarundi bishwe mu bihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri ikabicisha mu kuzimanganya ikintu cose cerekana ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ivyo rero twebwe tukaca tubidoma ku rutoki tukabinegura twivuye inyuma kubera aho kunywanisha abarundi nk'uko bivugwa bizimiza ukuri mu mpera z'ukwezi guheze pierre claver ndayicariye arongoye uwo mugwi severe yari mu nama nshingamateka gushikiriza icegeranyo c'ivyo baranguye mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda umugwi severe umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfatakibanza igitigiri c'abantu bashika ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri n'abantu amajana atanu na batanu bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo ico gitigiri dushikirije n'abantu dufise amazina kandi twerekana iyo baturuka duhereye ku ntara ikomine umutumba canke ikaritiye ivyo bitigiri bikaba vyavuye mu vy'abituye umugwi ku bushake bwabo gusa hariho rero n'abandi benshi batararonka akaryo ko gushikiriza ivyabo abagize ase jenoside canada bagwiriyemwo abacitse ku icumu mu bwicanyi bwatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babona ko uwo mugwi severe ufise intumbero za politike cane cane muri iyi minsi yegereje amatora bibaza igituma ata binogo vyahambwemwo abatutsi biraboneka severi hari uno munsi yarakomeje umurego muri iyi minsi kwiyamamaza kw'amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri yatanguye bifasha ibikorwa byo kwitoza vya CNDD kubera umwe umwe wese yarahira uwamugabiye rero ituma icambere dusaba nuko iyo severi ibikorwa byayo bihagarara bikazosubira gukorwa ari uko hagiyeho umugwi wigenga ndayicariye arongoye uwo mugwi severe wewe siko abibona mu mezi ari imbere severi zo kwegera abarundi benshi bo mu gihugu no hanze ibandanye itohoza ukuri ukuri kubohora ukuri kuremurura abaremerewe ukuri kufasha abarundi kubana bubahana ukuri kudafatira mu kivunga si ase jenoside gusa rivuze ko ibikorwa bya severe birimo amahinyu kuko n'abatavuga rumwe na leta cyangwa amashami yigenga cyo kimwe n'umugwi wa oni ujejwe agateka kazina muntu bari bamaze kubivuga ndayicariye arongoye uwo mugwi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani avuga ko abawagiriza guhengama arabashaka kuwambika ibara kandi ko arabadashaka ko ukuri kuri kahise k'uburundi kamenyekana abahamagarira nyabuna kuzana amakuru bafise kugira ngo afashe mu kumenya ukuri no kunyubanisha abarundi ari nayo ntego y'umugwi severe washyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane uwo ujeje gutohoza ku mahano yashikiye uburundi kuva bwikukira gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani yamara abatabemera bobo bavuga ko icyo gikorwa kitazoborohera byekurabe niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi kandi mu gihe isibe ry'inzige rimaze kwibonekeza mu bihugu bitari bike mu karere ka afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika leta y'uburundi itangaza ko umuti nyamukuru ari ukuzinoba no kuzifungura umushikiranganji ajejwe uburimyi n'ubworozi deo gide rurema asigura ko no muri kahise ari uwo muti abategetsi n'abarundi bakoresheje mu kuzituza eroje wirikaneza afise ibindi kuri inkuru kuva uburundi bwitwa izina bumaze guterwa n'inzige mu biringo bibiri nk'uko bisigurwa n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi deo gide rurema ubwa mbere hari ku ntwaro y'umwami mwezi gisabo ari mu bami bamenyekanye rwose mu burundi na cane cane mu gukingira imbibe z'uburundi no kurwanya bakavamahanga bashaka kubuvogera akaba yatwaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kabiri n'igihumbi kimwe n'amajana icenda n'umunani ubwa kabiri hari kuri repubulika ya kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu ku ntwaro ya perezida jean batiste bagaza nawe nyene ahurizwako n'abarundi bose nk'uwateje imbere igihugu hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi ku ntwaro ya bagaza ico gihe leta yazihanishije kuzitoza intoki no kuzifungura n'uwo abategetsi niwo muti batekanya kuzivugutira hamwe zoramuka zihushije inzira zigatumbera ubutaka bw'uburundi deo gide rurema umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yabitangaje mu biganiro y'amenyesha makuru kuri uyu wa kabiri kuboba batangazwa n'uko inzige zishobora kuribwa bwana rurema arabasigurira akanabamara n'amakenga twe tukiri bato twariruka inyuma y'ibihoro kandi tubifashe twabitungira kujya kwa mushikake mugacushira ku muriro kugira ngo ajye amababa aveko wasanga indani harimo umuceri twarabyihereza kabisa urumva rero n'aho izo nzige zatera ku mwamwezi gisabo bahanuye yuko aho kuba ingorane baca bazana amasafuriya batesemwo arimo ibisigarira by'imfungurwa cyangwa inkono bakazitereka ahantu hanyuma izo nzige zikaza zikinjira bagacapfundikira bagacashira ku ziko none inswa ntibazifungura n'aha rero n'izo nzige ni muri ubwo buryo kandi si ngaho nyine hariho ibihugu byinshi mbere bikoresha n'ubundi bwoko bw'udukoko bakabifungura kugira ngo murumva nk'aha hakurya muri kongo aho babonye ibikogoshi ntibabiheba ubwo icyo gisida zigashika ziba zaje zose twozifungura umushikiranganji rurema anamenyesha izindi ngingo zafashwe kugira ngo igihugu n'abarundi bitegurire guhangana n'isibe ry'inzige imaze kwibonekeza mu bihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko n'ihembe rya afurika gushiraho umugwi uhurikiwemo ibisata bitandukanye uzoshobora guhagarikira ibikorwa byo gukinga uzoba ugizwe n'abakozi bakuru bakuru bo mu bushikiranganji n'abo dufashanya mu iterambere n'abagabo bajejwe gucungera no gutangiriza hakiri kare gushiraho integuro yo gukinga ikiza ntikidushikire giturumbuka gutunganya ingendo zo guhanahana ivyiyumviro mu bihugu bimaze guterwa n'ivyo biza by'inzige gushiraho ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru yo gutangiriza hakiri kare iyo habaye ibiza biteye igihugu guhimiriza abenegihugu ku bikorwa byo kurwanya izo nzige na cane cane ikoreshwa ry'ibiterwa bifasha kurwanya indwara z'ibiterwa nk'igiterwa citwa nime no kubahimiriza kwama batora izo nzige mu mirima yabo bakazi ateye ibihugu vya kenya etiyopiya sudani y'umanuko eritrea na somaliya mu mateka y'isi inzige zimaze kwibonekeza mu bihugu vyo ku isi bitari bike ubwa mbere zatanguye kuvugwa hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na cumi na gatanu ziguma zisubiriza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu eroje urikaneza ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ku munsi wa kabiri yashikirije ijambo ngarukamwaka ku banyamerika rigenewe kubagaragariza uko igihugu gihagaze mu bintu bikuru bikuru yerekanye n'uko igihugu gihagaze neza mu bijanye n'ubutunzi mu bidatangaje benshi bakurikiranira hafi ibijyanye n'imigenderanire hagati ya amerika n'ibihugu byo mu karere ka afurika ni uko ataco yavuze kuri ako karere mu bavuga ko batangaye harimo olivier kamanzi ayoboye urunani rw'abacuruzi b'abanyafurika muri amerika ruzwi nka africa global chamber of commerce aba mu gisagara cya chicago avuga ko iryo jambo perezida trump yarishikirije mu gihe amerika iri mu bihe bidasanzwe yari kuri mikoro na mugenzi wacu edi gwema ibyo yavugaga mu by'ukuri urebye koko hari ibyo yavuze biri byo yibanze cyane ku bukungu bwa amerika yibanda ikintu cya kabiri yibanze ku mutekano mu gihugu mo imbere n'ibindi bijyanye na by'umukira ibyo byose no kwerekana ko mu by'ukuri ari we uteje igihugu imbere mu by'ukuri ari umuperezida udasanzwe ibyo ariko urebye nk'uko nawe ubizi hano muri amerika urwego rw'ubukungu mu by'ukuri bwifashe neza icyo ntabwo yabeshye uvuze ko yabivuze mu mwuka udasanzwe ubwo inteko ishinga amategeko yari imaze iminsi yiga niba yakwemeza ibyaha umutwe w'abadepite wamureze byagaragaye ubwo perezida Trump ubwe akigera mu nteko ishinga amategeko kugira ngo ageze ku baturage iryo jambo ntiyigeze akora mu kiganza cy'umuyobozi w'umutwe w'abadepite uba wakiriye perezida ndetse haza no kugaragara umuyobozi w'umutwe w'abadepite nancy pelosi atabura ijambo rya perezida trump ubwo yari arangije kurigeza ku banyamerika ibyo ni ibintu bidasanzwe muri politiki y'iki gihugu nibyo koko byaragaragaye perezida donald trump yaherezaga ijambo ribugezeho ku banyamerika rihereza madamu pelosi utegeka umutwe w'abadepite anariha uriya visi perezida we bakorana icyo gihe uriya mudamu uyobora umutwe w'abadepite yashatse kumukora mu kiganza ngo amusuhuze Trump aramwirengagiza yanga kumusuhuza ikindi nacyo nk'uko umaze kuvuga cyagaragaye kidasanzwe ni uko arangije ijambo uyu mudamu peruzi ijambo rye yariciye nko kwerekana ko iryo jambo nta gaciro rifite mu maso ye icyo kintu rero ni ikintu kimwe kivugwa mu makuru cyane cyane kubona yaraciye ririya jambo nk'abarepubulika bari bibona nk'aho ari agasuzuguro gakomeye cyane ari nk'icyaha abademokarate bo bakabifata nk'aho nyine bavuga ati uyu ni umuperezida twasezereye we nta n'ubwo twagombaga kumwakira mu nteko ishinga amategeko hariya yaje kugezaho ijambo abanyamerika n'isi yose ni ikintu kidasanzwe muri iri jambo mu by'ukuri byabaye mu bihe bidasanzwe hanyuma mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga uh, perezida trump yagarutse uh, ku mibanire ya amerika n'ibihugu bitandukanye umugabane w'uburayi agaruka ku mugabane wa aziya agaruka uh, ku byo arimo gukora mu burasirazuba bwo hagati mu majyepfo ya afurika muri za venezuela ariko nta jambo na rimwe ryigeze ryumvikana muri iryo jambo perezida yagejeje ku banyamerika agira icyo avuga ku byo amerika yitegura gukorana n'umugabane wa afurika ibyo nabyo ni ibintu bidasanzwe nibyo koko rwe murabivuze ariko kuri twebwe ntabwo tubifata nk'ikintu kidasanzwe kubera ko trump kuba yafata ubutegetsi afurika ni ikintu atigeze yitaho ntabwo yigize ahiha uruhare rukomeye cyane urebye nk'abandi baperezida bose bagiye bafata ubutegetsi uribuka nka perezida obama muri manda ye ya mbere yasuye afurika akarere ka afurika ariko biragaragara ko trump agiye kurangiza manda ye adasuye afurika urebye na sekirideri deta ubundi ubundi abandi bajyagaho babaga barageze muri afurika inshuro nyinshi cyane ku mugabane wa afurika ariko na sekirideri deta umuhagarariye nawe wabara nk'inshuro agiye muri afurika sinzi nimba ari n'imwe yagiyeyo ntabwo mbyibuka neza bigaragara yuko uruhare aha ubutegetsi bwa Trump aha kuri afurika ni ni buke cyane ni buto cyane uwagiyeyo uh, yari rex tillerson ndibuka ko icyo gihe ari nabwo yahamagajwe kugira ngo bamusezerere mu kazi hanyuma mike pompeo we ngira ngo yagiye gutanga ijambo muri kaminuza i cairo mu gihugu cya misiri e, nibyo urumva inshuro ebyiri gusa bya sekiriteri deta ni nke cyane nke cyane ugereranyije n'abandi inshuro bajyaga muri afurika wasangaga afurika bayiha uruhare rugaragara ariko muri adiminisitirasiyo ya trump nta manda ye ya mbere urebye wenda twizeye ko naramuka atowe muri manda ikurikiyeho azayiha uruhare rugaragara nk'uko aho uruhare rugaragara nk'akarere ka aziya nk'uburayi n'utundi turere two ku isi twizeye ko azagerageza kureba ko afurika nayo ari umugabane nawe ugomba guhabwa uruhare rukomeye muri politiki y'ububanyi n'amahanga y'amerika olivier kamanzi ayobora urugaga rw'abacuruzi b'abanyafurika muri leta zunze ubumwe za amerika urugaga rwitwa africa global chamber of commerce akaba aherereye mu mujyi wa chicago muri leta illinois nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu haye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire bwana kamanzi edi murakoze cyane kuba mwantumiye nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniho bigarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo y'ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no muri kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza